bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana senzage yarabuze icyemezo afata mu kwinjira mu mugambi wo kuroga kankindi ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
kanyi karame paturo ndabona akazi kagenda neza da eee turagerageza ariko uzi ko twawugiye mu kurima eee tukibagirwa ingamba zo kurwanya isuri kandi rero ijoro rihinduka ukwaryo aha ejo imvura igeze hasi yaduta amazi uyu murima wo ni ibibazo gusa kubera amazi ava kwa manihura yewe ibyo byihorere manihura se ko yambereye umusaraba umuvuvi we wose uruhukira muri uyu murimo kuva kera rwose naramubwiye Hmm? njye rwose naramubwiye ko gahunda rusange yo kurwanya isuri ari uko buri wese akemura ikibazo cy'amazi y'imvura agwa mu kwe ariko rwose yarananiye ariko se murumuna wawe uriya we buriya si ukugukeneka mureke ariko ubu icyo tugiye gukora ni Eh.
ugusibura neza uriya muringoti munini uri ku mutwe w'umurima wacu yeee Eh, ku buryo amazi yose azajya vuba azajya aza ahita acubukiramo maze umuvuduko wayo ukarangiriramo hariya ariya mazi ni menshi ariko rero Eh, ni menshi cyane niyo mpamvu tugomba kuwusibura twirinda kuwuha name bwatuma tuyobora umuvu y'indi nzira kuko burya ihame ryo kurwanya isuri eee ni ugufasha amazi kwinjira mu butaka ukayarinda gutemba hejuru y'ubutaka eee ibyo wabitubwiye kenshi Eh,
ariko rero mabuja ntugire ngo buriya ntidukoze ikintu cyiza iyo dukomeza gutindiganya gushaka uyu muti byari kuzagera n'aho senzajya twisubirana burya ni umunyabwoba kuba iwe ntabwo umuzi maze uhite uwumuha ndabumuha kuko rwose burya uretse nawe Mm.
ngo urugiye kera ruhinyuza intwari natwe ubwacu twazagera aho tukabinanirwa ariko uzi ko hari igihe kigera nkumva impuhwe ziraje Ah, ah, ewe ndakuze wowe n'inkwi zawe rwose Nuko.
wa mugani wawe bive no mu nzira senzagenda mutota rwose abyihutishe Hmm. mugire vuba rwose hanyuma mumpe raporo igikorwa uko cyarangiye
hanyuma rero mu mirima tuzagenda ducamo imiringoti bene ya yindi migufi yeee migufi cyane Eh, bene ya yindi rwose y'ibice bice mbese idakomeje kuko bene ya yindi miremire ikomeje ifata amazi menshi ku buryo hari igihe atemba rwose yuzuriranye akaba yasaguka agasigamo imikoki eee birumvikana
ubwo mu gukora iyi idakomeje tuzajya dusigamo igice cy'intambwe hagati y'umuringoti umwe n'undi biri ku murongo umwe yeee urumva ndabyumva hagati yayo kandi noneho tukitwararika ku buryo icyo gice cy'intambwe gisigara hagati kiba kiringaniye no muri kimwe cya kabiri cy'umuringoti uri munsi aha kugira ngo amazi azanyura hagati aho azaboneze mu muringoti ukurikiyeho wabyumvise ibi birasobanutse cyane rwose reka noneho njye kureba senzage harimo kurimisha Eh, ndebe ko nabo bitabiriye kurima barwanya n'isuri yego reba uko bimeze ibya hano nabyo ndabyumvise Eh, ni byiza rwose ariko kanyine karame paturo nari ngiye tutavuganye ibya maritini na rusiya he hari ikibazo se Mhm. ko mbona bigiye kuzatubana ikibazo he ubwo uzi ko rusiya yambwiye ko bafite gahunda yo kubana na maritini imana y'i rwanda we eh, ntaho byageze ko twaba tugushije ishyano rwose yarabinyibwiriye pe he ngize ngo ndavuga ahita afunga amatwi n'umunwa ye baba we njye narwanaga no kugira ngo ubucuti bwabo burorere batazavaho banakubagana bagakora amahano none ahubwo bari mu byo kubana data we
uretse no kubana Eh.
rwose n'ubucuti bukwiye kururira ibyo rero maritini ntabikozwa yarananyubahutse rwose arambwira ngo ndatinya ko yashaka mushiki w'uwo mpetse Eh, eh, eh, ibyo kubakwa akabigucyurira imbona nkubone
karame mpamvu
nta mugaga wagezeho ko telefone ye yananiye wiriwe ariko mpamvu nkire neza yewe mu kanya ari hano tuganira ibyo kurwanya isuri muri uyu murima rwose Hmm. isuri muri uyu murima Eh, rwose gusa uyu murima ufite ubuhe buhaname bwatuma muwutaho umwanya ngo murarwanya isuri koko eee mpamvu wagira ngo twakwirara se Erega nubwo amazi yaba atemba buhoro ntabura kugenda asakuma ubutaka bwiza bworoshye n'ishingwe byose bikigendera Eh, Hi, none se nurumva bavuga umuvu witwa rukukumbashingwe ariko wa mugani Hmm.
nubwo umuvu utakukumba ubutaka bwinshi Hmm.
ntiwabura no kujyana ifumbire yo hejuru si uko noneho uyu murima wo rero uteye ukwawo Gute?
ubwo buhaname butoreho tuvuga ubufite mu mpande ebyiri ni ukuvuga ngo tutitonze twarwanya isuri mu cyerekezo cy'epfo hanyuma isuri ikaboneza impande uzi ko ari byo Hi.
none ubwo Eh, bose nyine twamaze kubivugana ubu ni uguhinga nk'uko umusozi uteye dushinga amayogi mu butambike bw'umusozi Hi. mbese icyo tugomba gushyira mu mutwe ni ukwirinda kwavuka ubuhaname bw'umuvuduko umuvu yego rata Hi.
niba ari uku rero ibintu bigeze kuri cyane tutabihagaritse ubu mu minsi iri imbere rwose ntacyo twazaba tukiramiye tubihagaritse dute rero ni ukubabwiza ukuri ye baba we ibyo bintu byibagirwe ubwo se wabwira maritini ko ari musaza wa rusiya bikagarukira hehe ko ku mana yanjye we none wamusenyeye neza neza kagina wavugaga ko twabyaranye uwo nonsa noneho yaba abonye gihamya ko n'uwo yita imfura ye nawe ari uwawe gira utahubwa abana bose bahita bangirikaho uretse ko nanjye buriya ntabwo urugo rwanjye rwasigara amahoro ni rwose Aha.
ibyo bintu ntuzongere no kubicisha mu ijwi kuko byasiga twembi dushenye turabatandukanya gute rero reka dukomeze tubitekerezeho nijoro riraduha inama kuko ubu ntacyo mbona nakubwira yawe ngaho gerageza ubwo tuzongera tuvugane iyi niko bimeze
burya nabwo ubona abantu bahinga bakora imitabo nabwo baba barwanya isuri birumvikana Hi. burya ariko no gusasira umurima nabyo ni ukurwanya isuri kubera ko ibitonyanga se bidacukura ubutaka si intangiriro y'isuri se eee Hi, burya uzabirebe hari n'aho usanga abantu batera imyaka bakayivanga n'ibindi bihingwa bitwikira ubutaka Hi, cyangwa bagatera n'ibiti bitayonona ntabyo no kurwanya isuri yewe Eh, birasobanura birasobanutse rwose ngaho komeza akazi nanjye ndebe mugaga Eh.
wasanga agiye aho kanyenda ari gukorera ahubwo wagira ngo wamwumvise abivuga mba mbizi arega Eh, ugomba kubimenya nyine none se kankindi nyine ariko senza karame kuki uba ushaka kunjomba ibikwasi koko homura rwose turi kumwe mabo turi kumwe bazabitujombane rwose
ndagushimiye
Dore- do- do- ndebera ariko uyu rwose ubu- ubu ubu arabona ubu ushobora kumwitaba ntabwo ushobora kumwitaba rwose Hmm? Sha, uyu uyu si umuvandimwe rwose naho babuze yego ni manihura se wari uguhamagaye nimanihura ariko amaze iminsi yaranzigirije rimwe akaza ngo ngo namuterereje ngo karwara na mukamana ngo bamuroge ye Hmm? ubundi akaza ngo itegure ngo ngo mukamana na karwera ngo bagiye kukuroga M- mbese amarozi ya mukamana na karwera nibyo bintu muri mu kanwa
ko mbona uca ibiti n'amabuye uragarukira he senza wiriwe ariko mabo wiriwe neza senza ndeka rwose ubu kumbona rwose ubu nahuye n'ikibazo gikomeye rwose ikihe kibazo aha hari hashize ibyumweru bitatu mbangura inyanya na yanjye mwangabiye none mu gitondo ngiye kubona mbona yongeye kugaragaza ibimenyetso byo kurinda ni ukuvuga rero ko wayibanguriye ntifate uko niko byagenze byatewe n'iki sera kubera ko nafashe icyemezo cy'uko ntabangurira inka yanjye kuri bene bya bimasa biri hano hose kugira ngo bitazanyanduriza inka indwara yego byatumye ntegereza veterineri ngo azayinterere intanga naketse rero ko yaba yarayiteye yashize umurindo ibyo rero si nko kuyitera intanga itanarinze yewe ndakeka ko ariko byagenze eee Eh, n'ubu rero kuko nabibonye mu gitondo namuhamagaye ntumva turavugana kugira ngo nimugoroba azayitere none ubu ndamuhamagara ngo numve ko gahunda ari gahunda ntafata telefone rwose ndagira ngo njye kumushaka rwose
none se uretse gato manihura niwe wakubwiye ko mukamana na karwera bagiye kukuroga nawe bakamuroga ni ibyo nyine aba yirirwa yivugira nta bindi ibyo bintu se ko numva bimvangiye uzi ko yanabwiye kagina ko nanjye bashaka kundoga apu nawe se kandi kagina rwose yarabinyibwiriye akimara kubimubwira tekereza ariko Hmm? ubwo urumva iyo mitwe yadukanye njye ndumiwe Hmm? uzi ko ashobora kuba atari muzima mbega mbega manihura uzi ko ntabye koko ubu yafashe gahunda yo guteranya abantu gusa gusaha uwo akaba ari wo mukora byukiraho
mureke ariko ibyo azasaruramo azabyakiriza amaboko abiri ni ukuri
wakwitonze se ko numva umurindo w'inka umara iminsi itatu nibyo koko umuriro w'inkumura amasaha mirongo irindwi n'abiri ariko ejo ubwo nari narebye yari itararinda eee Eh, ariko byanze bikunze yarinze mu gitondo kubera yuko inka zikunze kurinda mu rukerera no mu kagoroba ka joro ntiwumva se ko igifite amasaha menshi ariko rero batugira inama ko niba inka yarinze mu gitondo utera intanga aza ku mugoroba yego nubwo yaba yarinze nimugoroba utera intanga akaza mu gitondo eee Hi, nibwo inka iba iri mu bihe byiza byo kwima Hi, igafata bimwe ujya wumva aborozi benshi bita gutega yewe noneho reka nkureke wikomereze
ahubwo nyibwirira iby'aba bana banjye bashaka gushakana turabyifata gute yewe biriya byo rwose nabuze icyo gukora mpitamo kubitura imana ngo izaba ari ibyikemurira yewe birumvikana wacitse intege kandi rero ni mu gihe wowe se hari ukuntu wabonye twabigenza numvaga ashaka kohereza rusiya mu mahanga nkamuhungisha maritini
byaba ari byiza ariko keretse bibaye mu mahanga ya kure naho ari hafi hano ntibyatuma batongera kujya babonana
yewe ibyo byose ni ugushakisha kuko rwose singiye kukubeshya nabuze uko mbyifatamo
ariko rero nakwihuta nagira nte rwose mpabuja ndumva ntagenda ntagusabye imbabazi ziki Eh?
imbabazi ni ukuri pe ko nteye ubwoba senza Eh?
urashaka imbabazi z'iki koko oya ntabwo babikwiye kugutera ariko nyine rwose mpabuja kandi ntunyumve nabi ya misiyo wampaye rwose yo guha umuti kankindi twahaye duhanye gahunda ariko ntibyakunda
none se patoro Hmm, ndakumva ko naherutse kumva uvuga ngo nta fumbire mvaruganda ufite ihagije waje kuyibona
ariko rwose nawe niko kanyi ubu koko urabona nshobora kugeza iki gihe nta fumbire mvaruganda mfite koko Hmm? mwicara ngatuza nta kibazo reka reka ubu namaze kuyibikaho rwose ubu iri mu bubiko ndayifite Mm, ni byiza noneho Hmm. umva nkubwire kanyi Ndakumva.
muri ibi bihe twitegura gutangira igihembwe cy'ihinga Mm, umuhinzi waba ataregeranya inyongeramusaruro ngo abazi neza ko ifumbire mvaruganda yibitse hariya ndetse ko n'imborera yiryamiye ahantu namugira inama rwose ko yashyiraho akete kuko igihe ari iki eh, ni n'igihe rero byo si umugani eee rwose pe
naringize ngo barawugufatanye senza we njye bamufatana yego mwana wagize isenge ngo niko- ni nka mukamana urambika wabonye imbeba zikaza zikanura Akata, eh, wawumfatana ute
none se ndakumva reka nta kibazo Eh, rwose wenda kwizeye icyo wiyemeje uba wakiyemeje ntunzi koko niba mama, ntunzi.
bitarakunze n'ejo cyangwa ejo bundi Eh.
bizakunda icyangombwa ni uko bikorwa bitararambirana
njye iby'inyongeramusaruro rwose namaze kubishyira ku ruhande rumwe Mm, eee ubu igisigaye kuri ngewe eh, ni ukwegera ba batubuzi babiherewe uburenganzira ubundi bakampa imbuto z'indobanure kandi zizewe hanyuma kandi zemewe na rabu eh, ibyo ni ngombwa eee natwe duciriritse gahunda ya nkunganire yarabyoroheje ntabwo tugitinya gushakisha inyongeramusaruro nyazo n'imbuto z'indobanure mwabitinya mutese kandi ibiciro biba biri hasi ku bushobozi bw'umuturage
Eh, no- no- none se mabo karame buriya bikomeje kunanirana twabigenza gute twaba twihanganye akanya kaboneka ukabikora ko ari wowe se twashyizeho amizero yacu ubwo ni ukwirinda nanjye kubatenguha ubwo se wabikora senza rwose ma- mabo ni ukuri kwimana wo mu ijuru njye ntabwo nabikora rwose oya reka ta ntabwo nabimukira kandi mwaranyizeye Eh, reka ngende ariko humura rwose bizakunda oya nta bwoba senza Eh, rwose nyizeye rwose icyo nagushyize mu maboko Eh.
ngishyira mu nyandiko ko ari igikorwa cyarangiye yewe reka mwarakoze kunyizera
yego ngaho wirirwe yego mabu mbega ngewe guhakanira amabusha kuko birananiye ariko rwose ibintu uko nabishaka baranshakaho icyo bamwitsindagiramo kuko Eh, none dore no kumubwira ko nabishaka birongeye birananiye nongeye kwemera kubyijandikamo n'ukuntu nari narishunguye kuri mukamana
cyorere senzage mu kwijujuta kwe se yaba yemeye kuzafasha karwera kuzuza umugambi wo kuroga kankindi ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha
ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri